mwakomeje kumva radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi nawe yanitanga ishaka ndabaramukije ndabaha ikaze mu biganiro byo kwinosa
mukapa akwiye kwiga ko ba mandela babigize ba nyine babigize kuko ibyo mandela yakoresheje nawe arashobora kubikoresha kuko mandela yakoresheje ingufu ahabwa n'igihugu cyiwe ahabwa n'amakungu uwo ni bwana Pierre barusasiye ko bumwe mu barundi bakurikiraniye hafi ibiganiro by'amahoro byahuje abarundi mu bihe byashize byayobowe n'abahuza batandukanye arasobanura uko abona ibiganiro by'iki gihe
muri raporo ya oni yasohotse kuri uno munsi wa kane ku mutekano muri kivu y'epfo ivuga ko hari uruja n'uruza rw'ibigwanisho hagati y'uburundi na kongo
umuntu wari witwaje wari utwaye imodoka yo mu bwoko bw'ivani yayiroshye mu bantu mu mujyi wa barcelone muri esipanye ababarirwa muri mirongo bakomeretse
kuri uno munsi wa kane igihugu cya sera leone cyatanguye gupfuba ikivunga abantu batari bake bahitanywe n'imvura y'isegenya yabaye muri icyo gihugu ihitana abo bavuga ko bashobora kuba bashyitse ku majana atatu
guverinoma ya somaliya ivuga ko ingabo zayo zishe abarwanyi ba al shababu mu gitero cyabereye mu karere ka jiribu gaherereye mu majyepfo y'igihugu izo ni zimwe mu nkuru tubagezaho ku buryo burambuye mu kanya muri ibi biganiro byacu mugume ku maradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi murakoze jeni tuyahere muri kongo icyegeranyo cy'abahinga bishyirahamwe mpuzamakungu onu ku kungene ibintu byifashe muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo cyashyikirijwe kuri uno munsi wa kane tariki cumi na zine z'ukwezi k'umunani mu kanama kanu kajejwe amahoro ku isi cyerekanye isano hagati y'uruhagarara rumaze imyaka ibiri mu burundi n'ikibazo cy'umutekano mu buseruko bwa kongo abahinga b'ishyirahamwe onu bavuga ko ikiyaya cya rusizi n'inkenyera y'ikiyaga tanganyika bibandanya kuba ibibanza umurwi witwaje imigwi yitwaje ibigwanisho ikoreramwo urudandazwa rw'ibigwanisho mu gihe icyo cyegeranyo cya onu gishimikira ku kungena umutekano wifashe muri kongo abatunganyije icyo cyegeranyo baradoma urutoki kandi ku mirwi yitwaje ibigwanisho ikorera muri icyo gihugu hamwe n'urudandazwa rw'ibigwanisho biva mu gihugu kibanyi na kongo icyo cyegeranyo gitanga akarorero ku rubibe hagati ya kongo n'uburundi igihugu kimaze ikiringo cy'imyaka ibiri mu ruhagarara uwo mugwi w'abahinga ba onu wasanze hari imigwi itatu irwanya ubutegetsi mu burundi iri mu ntara ya kivu yo mu bumanuko ikorana n'imigwi y'abagwanyi bo muri kongo nk'abamayimayi n'iyindi migwi yo muri ako karere abo bahinga batangaza ko iyo migwi iri iyo migwi ari fnr ya nzabampema red tabara na forebu bamenyesha ko iyo mirwi ikorera mu ntara ya kivu yo mu bumanuko aho ikorana n'imigwi y'abamayimayi muri kongo urubibe hagati ya kongo n'uburundi ntirukingiwe neza bakemeza kandi ko hari urudandazwa rw'ibigwanisho hagati ya kongo n'uburundi abo bahinga batangaza ko ivyo bigwanisho biva mu burundi bicishijwe ku ibarabara rihuza bujumbura na uvira biga bikaja mu minwe ya mayimayi bavuga ko ivyo bigwanisho birungikwa n'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi abahinga ba onu batangaza ko basavye amakuru leta y'u Burundi yerekeye urwo rudandazwa rw'ibigwanisho yamara ko gushika ubu leta y'u Burundi itarishura tuve muri kongo tujye muri somaliya aho guverinoma ivuga ko ingabo zayo zishe abarwanyi ba al shababu mu gitero zafatanije n'ibikekwa ko ari indege z'amerika iyo guverinoma ivuga ko perezida abdullah mohamed farmajo yatanze uruhushya rwo gufatanya n'amahanga muri icyo gitero ku barwanyi mu karere ka jilib gaherereye mu majyepfo ya somaliya ingabo zacu zishe abarwanyi barindwi barimo umuyobozi mukuru wa al shababu ubarwaho bombe nyinshi zatewe i mogadishu ibyo byavuzwe mu itangazo rya minisitiri w'itangazamakuru ryasohotse kuri uyu wa kane iryo tangazo ntirivuga amazina y'uwo muyobozi wiciwe muri icyo gikorwa cya gisirikare igisirikare cya leta zunze ubumwe za amerika ntacyo cyari cyavuga ku makuru yatangajwe kuri icyo gitero ababonye ibyabaye idilib babwiye serivisi y'isomali ya hano ku ijwi ry'amerika ko igitero cy'indege cyabaye mu ijoro bavuga ko bumvise urusaku rw'amabombe ibitero by'indege za amerika muri somaliya byahitanye abayobozi benshi ba al shababu mu myaka icumi ishize abo barimo uwahoze ayobora uwo mutwe ahmed abdi godan
amakuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya kuri uno munsi wa kane niho igihugu cya Sierra Leone cyatanguye gupfuba ikivunga abantu batari bake bahitanywe n'imvura y'isegenya yaguye mu ntango z'iyindwi muri icyo gihugu abategetsi b'icyo gihugu bafise amakenga menshi y'uko hashobora kuba iduga ry'igitigiri cy'abitabye umuremyi hamwe n'isenyagurika ry'ibintu bigiye kubandanya kwibonekeza kubera iyo mvura igitigiri kizwi ku bitavye imana muri iyo mvura kigeze ku majana atatu muri bo bakavuga ko igice kimwe kuri bitatu bari abana iyo mvura y'isegenya yatanguye ku munsi wa mbere isenyagura imisozi n'amazu yari ahegereye ejo ku munsi wa gatatu abanyagihugu bari bari bari barasabwe kuja ku buruhukiro bwarimwo ibiziga kumenya niba harimwo ababo imbere y'amaziko y'uno munsi iyo segenya yabaye ku munsi wa mbere mu gihe abanyagihugu mu gisagara cya Freetown bari bakiryamye ababibonye bavuga ko imvura yari nyinshi cyane muri iki kigwati cyitwa Regent bakavuga ko amayira yari yuzuyemo ivyondo vy'umurengera ibiro vya onu muri icyo gihugu bitangaza ko ibintu vyononekaye ku rugero rw'akataraboneka bamenyesha ko bariko barafashisha abana cane cane amazi yo kunywa n'ibindi bikoresho vy'isuku tuve gato muri afurika uwo muntu wari witwaje wari utwaye imodoka yo mu bwoko bw'ivani yayiroshye mu bantu mu mujyi wa barcelone muri esipanye abantu babarirwa muri mirongo bakomeretse polisi yashyize yashyize itangazo ku rubuga rwa twitter ivuga ko impanuka ikomeye yabereye irase ramblase ni intara isurwa na ba mukerarugendo bagenderera uwo mujyi wa barcelone polisi yagose ako gace kandi abashinzwe serivisi z'ubutabazi bahageze amakuru dukesha televiziyo y'amerika cnn ni uko abagabo babiri bitwaje imbunda binjiye muri resitora nyuma y'uko iyo modoka yiroshye muri rubanda polisi ya esipanye iravuga ko gishobora kuba ari igitero cy'iterabwoba
amakuru avugwa hirya no hino ku isi generali mukuru mu gisirikare cy'amerika Um, avuga ko amerika na korea y'epfo bagiye gutangura imyimenyerezo ya gisirikare mu ndwiza aho ni mu gihe bari baremerewe n'igihugu c'ubushinwa na korea ya ruguru guhagarika ivyo bikorwa bagira buri mwaka umutegetsi mu gisirikare ca amerika ari beijing mu bushinwa kubonana na perezida xi jinping ku kibazo ca korea ya ruguru ni general joseph danford umukuru w'akanama mpanuzajambo k'abasirikare mu biro by'umukuru w'igihugu yatangaje kuri uno munsi wa kane ko amerika atamugambi ifise wo guhagarika ibyo bikorwa bya gisirikare isanzwe igirana na korea y'epfo naho bidashimisha ubushinwa na korea ya ruguru mu gihe korea ya ruguru itarerekana ko igiye guhagarika inyifato yayo muri aka kanya aho baba, aho babandanya guhi, guhingura ibigwanisho ruhonyanganda vya nucleaire n'ivy'amamisire zibangamiye umutekano w'ubuyapani korea amerika mbere n'ubushinwa amerika ivuga ko itohanura perezida trump abasirikare ba amerika bavuga ko batohanura perezida trump guhagarika ivyo bikorwa umujenerali amenyesha ko perezida trump yabasavye kugira imyimenyerezo n'integuro zitandukanye za gisirikare ati rero ku bw'ivyo nivyo bariko barakorerako
radiyo ijwi ry'amerika washington dc tuve ku mugabane wa afurika mugabane wa aziya tugarukiye muri afurika onu ivuga ko umubare w'abanyasudani y'epfo bahungiye muri uganda kubera intambara yogogoje sudani y'epfo wamaze kurenga miliyoni ishami rya onu ryita ku mpunzi kuri uyu wa kane ryavuze ko ku kigereranyo abanyasudani y'epfo igihumbi na magana inani bagera muri uganda buri munsi kuva mu mwaka ushize abandi babarirwa muri miliyoni bahungiye muri sudani etiyopiya kenya repubulika ya demokarasi ya Kongo no muri Repubulika ya Centrafrica. Abaherutse kugera mu nkambi z'impunzi batanze amakuru y'icyo bise urugomo rurangwa n'ubunyamaswa. Ibyo rero babivuga byo bavuga birimo gutwikira abantu b'abasivili mu mazu yabo ari bazima, gufata abagore n'abakobwa ku ngufu no gushimuta abana b'abahungu kugira ngo babakoreshe mu bugizi bwa nabi. ni radiyo yanyu ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda naho mu burundi mukatwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kudushikira mukoresheje aderesi yacu ya email ni radiyo yacu arobazi gmail akaburungu com kuri facebook no kuri twitter niho turi aderesi yacu ni voa radiyo yacu site yacu ya internet mushobora kuronka ko amakuru ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu burundi kuva ku itariki ya cumi na zine z'ukwezi k'umunani kugeza kuri cumi n'icenda hari intumwa z'umuhuza benjamin mukapa ziri mu burundi izo ntumwa nta vyinshi zamenyesheje ku rugendo rwazo co kimwe n'ubutegetsi bw'uburundi umumenyeshamakuru wacu eloge wirika neza ari bujumbura aratubwira ibindi kuri iyi nkuru izo ntumwa z'umwunganizi w'umuhuza mu matati y'abarundi william benjamin mukapa zigizwe n'abantu bari hagati ya batandatu n'umunani nk'uko bishikirizwa n'ubushikiranganji bw'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu zirongowe n'uwitwa David Kapia umuhanuzi adasanzwe wa Mukapa zikaba ziri kumwe n'umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yase Liberan Mukeko ubushikiranganji bw'imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu bwemeza ko izo ntumwa zaje kubonana n'abategetsi batandukanye b'u Burundi mubo bitekanijwe kubonana harimo umushikiranganji w'ubutungane w'intwaro yo hagati mu gihugu w'imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu hamwe n'umuhuza w'abarundi nk'uko twabibwiwe na bamwe mu bahora baja mu biganiro canke babonana na bene izo ntumwa ariko batari ku rutonde bazakirwa nazo abaserukiye amashirahamwe yigenga n'abanyepolitike nta n'umwe azobonana n'izo ntumwa mbere na bamwe mu bagize iyo migwi bavyemereye ijwi rya amerika urutonde rw'ibiriko biraganirwa ivyaganiriwe n'ibizovuganwako ntirwashizwe habona co kimwe n'ikirangamisi ariko bamwe mu banyepolitike babwijwe rya Amerika kwisango ry'ibiganiro bitekanijwe gusubira kubera yarusha mu gihugu ca Tanzania n'ukuntu leta y'u Burundi vyitaba arizo mvonyamukuru z'urugendo rw'intumwa za Mukapa Pierre Barusasiyeko umwe mu banyepolitike baroye mu biganiro vy'Arusha vyatumye ahagarara intambara mu Burundi ahanura umuhuza Mukapa kwigira ku bahuza bamwitangiye imbere nka Mandela na Nyerere mukapa akwiye kwiga ko ba mandela babigize ba nyere babigize kuko ibyo mandela yakoresheje nawe arashobora kubikoresha kuko mandela yakoresheje ingufu ahabwa n'igihugu uciwe ahabwa n'amakungu urabona yuko na ba clinton bose baje kumufasha nawe nyine urumva rero akoresha igihugu uciwe kikamuha ingufu hama agakoresha akakirere kakamuha ingufu agashigikirwa kuko n'ahandi akoresheje umutwe wiwe gusa ntibivuze ngo bikunde barusasiye kandi abona ubu igikwiye kwihutirwa kurusha ibindi igice ca manda ya gatatu carateye ingorane nyinshi cane mugu wo ciga kifise imizi myinshi cane imizi imwe imwe ifatiye kumbure no mu migambwe yari ku butegetsi imbere nuko CNDD-FDD nizofatira kuri CNDD-FDD yonyene ico muna cihuta kwa kuraba ugene ico bita intwaro ibereye twoshikira gute twoshikira ubutegetsi gute ni ukuvuga uvuze gushikira ubutegetsi ico muna nk'ubu bari bakwiye kuraba no kwiga umutekano kuko urumva ntushobora kuja mu matora ata mutekano uriho baraba ibintu byiswe umugwi w'amatora uyu urabize amatora baca baraba yuko amatora azoza ata muntu yoyajamwo bazoyavemwo yidoga ngo bamwivye jemwe aho niho bari bakwiye gufyondera cyane cyane kandi nibaza yuko yaba CNDD-FDD yaba basinarede yaba makungu nta numwe atobumva kuko aho niwo muzi kandi niho mbona dushitse dushikira ubutegetsi gute tubukoresha gute tubuva ko gute uwo munyepolitike asanga amasezerano yarusha yamaze gushyiraho umushinga ukomeye ku banyepolitike bagenzi we kugira ngo igihugu cy'u Burundi nticame mu njyane icari catujanye yarusha mu gihe bageraza kuvuga amasezerano yarusha ugani ingorane Burundi bufise bavuga yuko ari injyane za politike mugabo zifise akantu k'ubwoko kanini cyane mugabo benshi bibagira kajya ka B hari akadome B karimo kaba yuko ari ingwano y'abanyepolitike bagwanira ubutegetsi cyari kubugumako rero jewe iwanje ndashaka kwibutsa abantu bose yuko arusha yaramaze gukora akazi kukajya kadome kitwa a ingorane ntizikiri cyane z'ubwoko ubu ingorane na banyepolitike ubwoko bwose barondera gushika ku butegetsi cyari kubugumako icyo cyonyine babwiza kubona yuko ari intambwe uburundi bwateye nafashije aho tugeze ntitwosura kuzirora ubona benshi bashaka kugira utuyira tugufi tugufi two gusura mu by'ubwoko izi ntumwa z'umuhuza mukapa ziri mu Burundi mu gihe ibiganiro bibera hanze y'igihugu vyadindiye inshuro ya hafi biheruka kubera ko hari mu kwezi kwa kane hagati y'umwaka uru rugendo ruhuriranye kandi n'ukuruna n'isenarede ruhurikiyemwo imigambwe n'abanyepolitike batavuganwe na leta bakoraniye i buruseli mu bubirigi mu nama y'iminsi ine kuva ku munsi wa mbere w'iyindwi urwo runani nubwo rutemewe n'ubutegetsi umunyamabanga warwo anise niyo nkuru yemeza ko mu by'abarugize bamaze iminsi baganira hari mu kuntu bokwitunganya mu biganiro bizobahuza na leta y'u Burundi Eloge Urikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika
radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tuve mu burundi noneho tujye mu rwanda mu gihe umukuru w'u rwanda paul kagame yitegura kurahirira manda ya gatatu kuri uyu wa gatanu bagenzi bacu eric bagira ubusa na edi rwema baratubwira uko imyiteguro ihagaze eric uranyumva
yego ndakumva neza eugenie mukankusi ye najya ngo uhereho utubwire imyiteguro aho igeze ndibwira ko ubwo wageze nko kuri stade amahoro aho mu mujyi wa kigali aho perezida azarahirira byifashe gute imyiteguro igezeye
nk'uko umaze kubibwira abakurikiye radiyo y'ijwi rya amerika ubu magingo yandi mu marembo ya stade amahoro ahitezwe kurahirira perezida paul kagame kuri uyu wa gatanu ni ukuvuga ngo rero urebye ku myiteguro igihita kigaragara umutekano wakajijwe mu buryo bukomeye nahoze muri stade urabona ko hararinze bikomeye kandi harinzwe n'abasirikare babandi badasanzwe basanzwe barinda umukuru w'igihugu perezida paul kagame wareba nanone rero ku kijyanye n'isuku isuku harasukuye mu buryo bugaragara imihanda nanone polisi yatanze amabwiriza ko hari imihanda nka kanombe gishushu ndetse no mu gice cyegereye mu mujyi rwagati ko igomba kuba navuga ikoreshwa gake cyane ugereranije n'uburyo yakoreshwaga kubera ko ni ibice ubona ko abategetsi baragenda basamo muri rusange rero urabona ko nicyo naguha mu isura y'imyiteguro kugeza ubu ngubu
ye urakoze cyane hari ahandi saba bageze mu bice by'igihugu ku buryo watubwira niba abaturage nabo biteguye uko bahagaze
njye nagumye hano mu mujyi wa kigali urebye nk'iyo mihanda nari imaze kukubwira yarangije gufungwa imwe n'imwe uvuye wenda nk'inyamirambo werekeza harizwi nko mu mujyi hafi ya hoteli serena hoteli na mariyoti hoteli hafunzwe ku kivugwa rero wenda kuri iri rahira ry'umukuru w'igihugu wabirebera cyane mu basobanutse cyangwa se mu bajijutse ku mbuga nkoranyambaga urabona ko bagiye bakora akantu kameze nka photoshop bagafata amafoto bakayahuza bagafata guverinoma yari isanzweho yari iyobowe na bwana anastase murekezi minisitiri w'intebe bakagenda bahanahana ibitekerezo bakavuga ngo biragenda bite urabona ko bagenda batanga ibitekerezo urabona ko hakiri ikintu cy'igihirahiro cyo kumenya ngo ese iyi guverinoma yari iriho n'indi uravamo n'indi urasubiramo biracyari mu rujijo niba ariko nakubwira nkurikije ibitekerezo nagiye nkurikirana bagenda basangira kuri iyi guverinoma iriho bakibaza bati ninde noneho perezida kagame narangiza kurahira ninde arongera kugirira icyizere muri iyi guverinoma abandi bakavuga bati ariko nanone yagiye avuga mu bihe bitandukanye ko ikipe itsinda idasimbuzwa kandi bakavuga bati ikipe yari iriho yakoze mu buryo bwa nyabwo urakoze ubwo ni ukubitegereza tukareba uko biraba byifashe urakoze cyane Eric
ndagushimiye edi rwema wiriwe nawe edi uranyumva
ndakumva eugenie mukankusi nawe wagenza aho ngaho mu mujyi wa kigali byifashe gute hari intumwa z'amahanga waba wabonye zamaze kuhagera zije gukurikira umuhango wo kurahira wa perezida kagame
usibye mu mujyi wa kigali eugenie mukankusi uyu munsi nari mu karere ka kamonyi mu murenge wa rukoma aho nari ngiye gutara inkuru itandukanye cyane n'iyi nkuru ijyanye n'irahira ry'umukuru w'igihugu ariko icyo nakubwira ni uko aho ngaho naho nahasanze inama y'abaturage barimo kwitegura uburyo ngo nabo bazizihiza irahira ry'umukuru w'igihugu ikindi gusa ku bijyanye n'abashyitsi bategerejwe hano muri kigali hari abakuru b'ibihugu batandukanye bamaze kuhagera wabimburiye abandi ni perezida w'igihugu cya repubulika ya centre africa ariwe faustin arishaje tuwadera hanyuma haje gukurikiraho abandi bayobozi batandukanye barimo brahim gali perezida wa saharawi hakazamo abandi barimo Macky Sall perezida wa Senegal hari Edgar Lungu perezida wa Zambia nawe ari hano mu Rwanda perezida wa Djibouti Ismail Omar Guelleh nawe ari hano mu Rwanda hakaba kandi na perezida Mahamud Isuf perezida wa Nigeri hakaba n'abandi rero batandukanye bahagarariye za leta na za guverinoma ikindi twababwira ni uko umuhuza mu bibazo by'abarundi Benjamin Mkapa nawe amaze kugera hano mu Rwanda ubu ngubu umuhanda cyane cyane umuhanda uva ku kibuga cy'indege ni umuhanda wakajijwe cyane n'umutekano abatwara ibinyabiziga usanga batinda cyane mu mihanda kuko iyo umutegetsi runaka cyangwa se umunyacyubahiro runaka arimo kuza imihanda yose ifungwa mugategereza ko abanza gutambuka kugira aho bamuteguriye aho baza kumwakirira ubwo nta moto mubona aho ngaho mu mujyi imiha- Moto aho imihanda zirahari, yafunzwe moto zirahari gusa ni uko ah, hari hari imihanda runaka bagiye babwira ko bagabanya kuha- ku- kuyikoresha ariko mu makaritsiye atandukanye ya kigali ibikorwa ni ibisanzwe gusa ni uko muri iyo mihanda uhasanga abasirikare abapolisi n'izindi nzego z'umutekano ahanini zigamije gucungera umutekano w'abo banyacyubahiro baje mu irahira rya perezida w'u rwanda paul kagame Mhm. hari abaturage se mubona baje nko ku mihanda kureba uko imyiteguro igenda
abaturage bo nta bahari cyane ariko nk'aha ku marembo ya stade ah, ahari ah, aho aba- bakunze kwita mu migina abantu bari hanze mu bari baranywa ariko nanone ibikorwa byo gutegura stade ni nako bikomeje hari n'ahandi harimo kubakwa ahazaba igitaramo nyuma y'irahira mbese muri rusange usibye hano kuri stade ubona ibintu bi- bi- bi- bisa nk'aho bidasanzwe ahandi mu makaritsiye eh, ni ubu- ubuzima bwo ni ubuzima busanzwe Mhm. ejo twari turimo tuvuga ibibazo by- by'ahantu hatu- hahurira abantu benshi nk'ibyerekeranye n'isuku byiteguye gute aho ngaho uko wabibonye isuku isuku yo ah, kuva mu gitondo wabonaga abagore abagabo ku mihanda bagenda bakubura imihanda Ah, jewe muri stade eh, ntago nahinjiye kugira ngo ndebe neza uko bimeze Mhm.
ariko ah, nk'uko ubizi mu rwanda ba- ba- ba- basanzwe bakunda kuvuga ko bari Hari imbere mu isuku.
bijyanye Mhm.
n'isuku ndibaza ko icyo atari ikibazo kuri bo gusa ku mihanda ho byagaragara ko ko isuku kabisa yakajije Mhm. urakoze cyane rwose reka mbashimire ubwo amakuru muzayatugezaho ejo ku buryo burambuye urakoze cyane di
murakoze
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini arabandanya tuve mu Rwanda tuje mu Buganda igisata ca kaminuza ya Makerere mu Buganda citaho ibibazo by'impunzi Refugee Law Project ryatanguye igikorwa co guharura impunzi zituruka mu bihugu bitandukanye ziva mu- ziba mu gisagara ca Kampala intumbero ni ugushaka kumenya igitigiri c'impunzi zimugaye ziri mu gihugu hamwe n'ubu- n'ubumuga zifise ubwo ari bwo mu ntumbero yo kugerageza kubafasha ni inkuru ya mugenzi wacu Inya- Ignatius Bahizi
mu gihe bigora impunzi zose muri rusange kubona ibizitunga cyane cyane izituye mu mujyi zitabona imfashanyo ituruka mu miryango itabara imbabare iyo bigeze ku mpunzi zamugaye birushaho gukomera ni muri urwo rwego ishami rya kaminuza nkuru muri uganda ya makerere ryita ku mpunzi ryatangiye uyu mugambi wo kubarura no gufata imyirondoro y'impunzi zamugaye ziri muri iki gihugu kugira ngo ribone uburyo bwo kuzifasha mu buzima busanzwe okot francis n'ushinzwe iby'ubuzima bwiza hamwe no guhumuriza impunzi muri iryo shami rya kaminuza ya makerere ryita ku mpunzi After this profiling, we anticipate to come out with a concrete data that would make us understand person with disability in holistic manners. And also this finding would inform our programmings. Uh, we would want to know first the nature of disability and as well their economics aspect, their livelihoods and looking at how we can as well be able to support them.
nageze ku cyicaro gikuru cy'impunzi zikomoka mu gihugu cya somaliya ahabereye ibarurwa uno munsi nuko mvugana n'umwe mu bayobozi b'impunzi zamugaye joseph mugisha ambwira ko impunzi nyinshi zimugaye zabitewe n'intambara abo tumaze gukorera usanga ubumuga bwabo ntabwo ari ubumuga bavukanye ni ubumuga bwavuye ku ntambara mu buryo dayiregiti nk'abantu baba bararashwe baga- bagamugara cyangwa nk'abantu nk'amabombe aba yaraciye amaguru cyangwa amaboko cyangwa nk'amafuragimentisi z'amabombe zikabakomeretsa bikabaviramo ubumuga ngereranyije ndetse ko tumaze gukorera nka mirongo inani na gatanu ku ijana bavuga ko ubumuga bwabo bwavuye mu ntambara bahuye nazo n'ibindi bibazo baciyemo mu bihugu bavuye nongeye mubaza n'ukuntu impunzi zamugaye zibona ikizitunga mu gihe ubuzima bugoye muri iki gihugu dore ko izituye mu mujyi zitanahabwa imfashanyo nk'izituye mu nkambi udakora urumva ubuzima ntabwo bwaba bwiza kandi biragoye kuba abantu babona imirimo nk'impunzi hano muri uganda ariko by'umwihariko impunzi zimugaye zurumva ko harimo ikibazo cyo kuba abantu batabakira neza muri sosiyete ikibazo cyo kuba basuzugurwa n'ikibazo cyo kuba benshi muri bo barahuye n'ubwo n'ibyo bibazo by'ubumuga bikaba bitabemerera gukora neza ngo babashe kuba ba- bakwinjiza amafaranga afatika batunga mu buzima bwabo urumva mu bibazo by'ubuzima bwa buri munsi bafite ibibazo by'uko amikoro yabo adahagije yo kuba yabatunga cyangwa ngo atunge ingo zabo urumva akenshi usanga hari n'abantu bafite ingo bishingiye ubu uganda icumbikiye impunzi zisaga imiliyoni imwe n'inusu abaturuka muri sudani y'epfo akaba basaga imiliyoni ukurikije umuryango wita ku mpunzi hsr hagakurikiraho izituruka muri congo zibarirwa mu bihumbi bisaga amagana abiri izindi akaba zituruka mu bihugu nk'uburundi kenya somaliya ethiopia eritrea n'izindi nkeya kuva hanze y'umugabane wa afurika ignatius bahizi ijwi rya amerika kampala
radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro byacu birimo kugera ku musozo tubabwira ariko muri make amakuru twabagejeho mu kanya twababwiye ko icyegeranyo cy'abahinga b'ishyirahamwe mpuzamakungu oni ku kungena ibintu byifashe muri repubulika ya demokarasi ya kongo cyashyikirijwe kuri uno munsi wa kane tariki cumi n'indwi cya- cyashyikirijwe mu nama ya oni ijejwe umutekano ku isi kikavuga ko hariho iyi- uruja n'uruza rw'ibigwanisho hagati ya kongo n'uburundi guverinoma ya somaliya ivuga ko ingabo zayo zishe abarwanyi ba al shababu mu gitero zafatanije n'ibikekwa ko ari indege za amerika twababwiye kandi ko kuri uno munsi wa kane igihugu cya sierra leone cyatanguye gupfuba ikivunga abantu batari bake bahitanywe n'imvura y'isegenya yaguye kuva mu munsi- ku munsi wa mbere w'iyi ndwi igahitana abantu bashika ku majana atatu onu ivuga ko umubare w'abanyasudani y'epfo bahuriye bahungiye muri uganda intambara yagu- yogogoje sudani y'epfo umaze kurenga miliyoni kandi ko abagera ku gihumbi na magana inani bajya muri uganda buri munsi kuva umwaka ushize twababwiye kandi ko generale mu gisirikare cya leta zunze ubumwe za amerika avuga ko amerika na korea y'epfo bagiye gutangura imyimenyerezo ya gisirikare mu ndwiza aho ni mu gihe bari baremerewe n'igihugu cy'ubushinwa na korea ya ruguru guhagarika ivyo bikorwa vya gisirikare bagira buri mwaka
nshuti rero mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha naha bihumurije tukaba tuboneyeho akanya ko gushimira abadufashe ku buhanga bw'ibyuma enjeniyeri shadrake franklin na innocent kimenyi badufashije kubagezaho ibi biganiro amakuru mwayagejweho nanjye eugenia mukankusi na oriane itanga ishaka muri studio gatanu washington dc turabashimiye tubifuriza umugoroba mwiza